tubashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diana nininahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize rumwe mu rwaruka rwo mu burundi mu rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo ruhangayikishijwe n'ikibazo cyo kubura amabanki abizera kugira ngo baronke imitahe yo kwiteza imbere mu rwanda witwa yvonne idamange ryamugwiza yakatiwe gupfungwa imyaka cumi n'itanu yongera ategekwa gutanga ihadabu ingana na miliyoni zibiri z'amanyarwanda ivyo yagirizwa turabigaruka ko handi hato naho mu bufaransa nicolas sarkozy yahoze ari perezida w'ico gihugu yaciriwe umunyororo w'umwaka umwe ido n'ido ni mu kanya isasi nongere ndabaha ikaze inshuti bakunze b'ijuru rya amerika amakuru yacu reka tuyahere mu bufaransa aho nicolas sarkozy nk'uko nari ndabice ku masonga yahoze ari perezida w'ico gihugu yaciriwe umunyororo w'umwaka umwe ni nyuma yo kwagirwa n'ivyaha birimwo gukoresha nabi amafaranga yari agenewe ibikorwa vyo kwiyamamaza mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ibindi tubibaze mugenzi wacu edi rwema ikiro kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umuryango wa afurika yunze ubumwe urateganya gutangiza ibiganiro n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms bigamije kwihutisha ikwirakwizwa ry'urukingo rushya rwa malariya kuri uyu mugabane ni inkuru twateguriwe na fidel niyongabo john kengasong umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kurwanya no kwirinda indwara muri afurika cdc yabitangaje umunsi umwe nyuma y'uko oms ritangaje ko urucanco rushasha rwa malariya rwatunganijwe n'isosiyete ikora imiti yo mu bwongereza GlaxoSmithKline rwotegerezwa guhabwa abana ku bwinshi muri afurika abahinga bavuga ko ibyatangajwe na oms ari intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya indwara yica icya kane cy'umuriyoni w'abana muri afurika uko umwaka utashe Kengasonga asaba abafasha Afurika kudatanga gusa imfashanyo y'amafaranga agenewe incanco za COVID-19 bakirengagiza iza malariya. Yatangaje ko kumenya igihe ibihugu bitari bike vya Afurika aho malariya yatse indaro bizoshobora kuronka izo ncanco bidatomoye muri iki gihe. Ivyo kubera ikiguzi c'izo ncanco kitazwi hamwe n'ukugene kuzikora ku bwinshi bizoshobora kwihutishwa.
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tombora ngarukamwaka bita DV Lottery cyangwa tombora ya Green Card yaraye itangiye. Ni tombora yo kugerageza amahirwe yo kubona viza yo gutura no gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Byinshi kuri iyo nkuru tubibaze mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Tombora y'uyu mwaka yitwa DV Lottery ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu izamara ukwezi kumwe izarangira kwa kabiri tariki ya cyenda y'ukwezi kwa cumi na kumwe gutaha saa sita y'amanywa ku isaha ya washington dc ni ukuvuga saa moya y'ijoro ku masaha ya bujumbura na kigali dv lottery dv program akadomo state akadomo gov ni rwo rwonyine rukumbi umuntu yemerewe gukoresha izindi mbuga ziba zibeshya muri make ibisabwa ni umwirondoro w'umuntu n'uw'umuryango we nimero ya pasiporo agatabo k'abajya mu mahanga rero igihugu cyayitanze n'igihe izarangirira ntigomba kuba yararengeje igihe umuntu agomba kuba afite byibura amashuri yisumbuye cyangwa ikingana nayo cyangwa se nanone afite uburambe byibura bw'imyaka ibiri ku kazi mu gihe cy'imyaka itanu ishize
barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mu kanya tuzajya mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ubushinjacyaha bw'u rwanda burasaba igifungo cya burundu no kwambura uburenganzira bwose kuri bwana inyansi nkaka wahoze ari umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za fdlr urwanya ubutegetsi bw'u rwanda na colonel jean pierre nsekanabo wakoraga ibikorwa by'ubutasi muri uwo n'ibihano abaregwa bombi basabiwe bicaranye n'ababunganira mu mategeko mu cyumba cy'urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ruri nyanza mu majyepfo y'u rwanda bitandukanye n'uko izindi manza ziri kuburanishirizwa ku ikoranabuhanga kubera icyorezo covid cumi n'icyenda kuri ibi bihano bisumba ibindi kuremera mu mategeko y'u rwanda yaba inyasi nkaka bakunze kwita raforuje fisi bazeye wahoze avugira umutwe w'inyeshyamba za fdlr ndetse na koroneli jean pierre seka nabo bakunze kwita bega kamara wakoraga ubutasi bw'uwo mutwe nta marangamutima adasanzwe bagaragaje bakimara kumva ubusabe bw'ubushinjacyaha kuri ibi bihano ubushinjacyaha bwabasabiwe gufungwa burundu muri gereza no kwamburwa uburenganzira bwose bafite mu gihugu kuri buri umwe nyuma yo gusaba ko ibyaha byose uko ari bitandatu baregwa byazabahama n'ibyaha byiganjemo iby'iterabwoba no gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu rwanda bwavuze ko ari ibyaha biremereye bakoze mu buryo bigize impurane mbonezamugambi bwasobanuye ko byagize ingaruka zikomeye ku rwanda kuko byahitanye abaturage b'abasivire bikomeretsa abandi byangiza imitungo yabo bahawe ijambo abahoze ari abayobozi mu mutwe wa fdlr bongeye kwibutsa urukiko ko nta bubasha bari bafite mu mutwe wa fdlr ku buryo hari uwari bukora icyaha ngo bakimuryoze basobanura ko icyo bemera ari uko bawubayemo ariko batagize uruhare rwo kuwushinga kandi ko nta byaha baregwa nk'agatozi kuri iyi nyasi nkaka wavugiraga uwo mutwe yabwiye urukiko ko ibyo yavugaga ari amabwiriza yabaga yahawe n'abamukuriye yasabye urukiko kumuha amahirwe agasubizwa mu buzima busanzwe kimwe n'abandi bahoze muri uwo mutwe bahawe ayo mahirwe batarinze kuburanishwa mu nkiko asaba ko mu gihe urukiko rwaramuka rubibonye ukundi rwazazirikana ko mu myiregurire ye nkaka atahwemye kwicuza no gusaba imbabazi ko yabaye mu mutwe wa fdlr akavuga ko yazinutswe kuzasubira mu cyitwa umutwe cyose urwanya ubutegetsi bw'u rwanda yabwiye urukiko ko nyuma yo gufatwa yafashije ubutabera anafasha gutanga amakuru yari akenewe n'inzego z'umutekano z'u rwanda nk'aka yizeza umukuru w'u rwanda paul kagame n'abanyarwanda muri rusange ko igihe yanamuka asubijwe mu buzima busanzwe yafatanya n'abanyarwanda kubaka igihugu gifite ishema mu ruhando mpuzamahanga mu mvugo isa n'ihamagara amarangamutima y'inteko iburanisha ati uwari sawuri yahindutse pawulo akabwira urukiko ko afite icyizere ko rumugaragariza ubushake n'ububasha mu kumuha ubutabera bunoze ku bireba koroneli jean pierre nsekanabo alias bega kamara wakoraga ubutasi muri fdrr nawe ari mu murongo nk'uwa mugenzi we nkaka asaba urukiko kuzashingira ku myiregurire ye kuko nawe yemeza ko kuva yatabwa muri yombi atigeze agora ubutabera kandi ko yafashije mu gutanga amakuru ku bandi barwanyi bari muri fdrr uyu nawe asaba gusubizwa mu buzima busanzwe arasaba inyoroshya akagabanyirizwa ibihano cyangwa agasubikirwa igifungo koroneli nsekanabo na mugenzi we bagasaba urukiko ko rushobora no kuzashingira ku rubanza rwa tarisisi nditurende na noheli hiti yaremye bahoze ari abayobozi mu mutwe wa fdr bakaza gufatwa yahabwa igihano gito ababunganira mu mategeko barimo metre militoni nkuba nabo ntibagiye kure y'ibivugwa n'abaregwa bashimangira ko ubushinjacyaha burega aba bagabo bombi bushingiye gusa ku kuba barabarizwaga mu mutwe wa fdr bagasanga ibindi byose bivugwa nta shingiro byagombye guhabwa abo banyamategeko bavuga ko ubushinjacyaha nta mwihariko bugaragaza mu rwego rw'ubuyobozi ku barega uretse kuba bavuga ko babaye muri uwo mutwe wagabaga ibitero ku rwanda bagasaba ko byateshwa agaciro bagasubizwa mu buzima busanzwe nabo bibutsa ko nyuma y'itabwa muri yombi ry'aba bagabo bombi ibintu byarushijeho guhinduka neza kubera ko batanze amakuru ku nzego z'umutekano abarwanyaga ubutegetsi bakarushaho gufatwa bakavuga ko ubushinjacyaha ari bwo bufite inshingano zo kugaragaza ibimenyetso simusiga ku byaha burega nkaka na koroneli nsekanabo babasabira ko igihe urukiko nanone rwaramuka rubibonye ukundi rwazabahanisha igihano gihura n'igihe bamaze bafunzwe umucamanza ukuriye inteko iburanisha mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyaha by'iterabwoba ruri i nyanza mu majyepfo y'u rwanda yashimye impande zombi uko zitwaye mu miburanire anibutsa ko ntawe aniganwa ijambo yatangaje ko urubanza ruzafata igihe kirekire kubera ubunini bwarwo aba bagabo bombi uhereye kuri bwana inyasi nka kahariyas laforuje fisi bazeye wahoze avugira umutwe wa fdlr na koroneli jean pierre sekanabo alias abega kamara wakoraga ubutasi muri fdlr ubushinjacyaha bubakurikiranyeho ibyaha bitandatu birimo iby'iterabwoba kugira nawe ubutegetsi buriho gukwiza impuha zigamije kwangisha leta mu bihugu by'amahanga ubugambanyi no kuri mu mutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo n'ibyaha bishingira ku bitera uwo mutwe wagiye ugaba ku bice bitandukanye by'u Rwanda cyane mu gice cy'uburengerazuba n'amajyaruguru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nibwo bombi batawe muri yombi ku mupaka wa Bunagana uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda baregwa ko bafashwe bavuye i Kampala mu manama yo kugambanira ubutegetsi buriho mu Rwanda icyemezo kuri urubanza kizafatwa ku itariki ya cumi n'eshanu z'uku kwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda leta zunze ubumwe za amerika yirukanye ku butaka bwayo umunyarwanda oswald rurangwa u rwanda rushinja ibyaha bya jenoside umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi yari ku kibuga cy'indege i kanombe ubushinjacyaha bwakira rurangwa wagenewe kugira ngo amufashe aramenyeshwa icyo cyemezo cya gacaca agihabwe bamubwire n'uburenganzira bw'afite kuri icyo cyemezo kuko nubwo yakatiwe adahari ariko yemerewe kuba yagisubirishamo amategeko arabiteganya ariko nituva nava aha ngaha arajya muri gereza y'amageragere niho haza kuba ari gutabwa muri yombi twakoze umuprozi muta muri yombi mu mwaka w'ibihumbi n'umunani nibwo twazohereje ariko binasanga ko afite icyo cyemezo cyamukatiye cya gacaca amerika aricyo yakoze inzego z'ubutabera zo muri amerika icyo zakoze ni ukumwohereza kugira ngo aze arangize ibihano byakatiwe abarundi bagera kuri mirongo itatu biganjemo urubyiruko barafashwe muri iki cyumweru barafungwa n'inzego zishinzwe umutekano muri repubulika ya demokarasi ya kongo zikorera muri sange muri kivu y'epfo ubuyobozi buvuga ko abo barundi bafunzwe ari abadafite ibyangombwa bibaranga ni inkuru nyuma yo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye amafoto y'urubyiruko rw'abarundi ruba amaboko inyuma n'imigozi urundi rupakijwe mu modokari ya gisirikare izwi ku izina rya konvoyi umuyobozi wa santire ya sange iri mu birometero birenga mirongo itatu uvuye mu mujyi wa uvira bwana matabishi inyange marcial yabwiye ijwi rya amerika y'uko abo barundi bafatiwe mu mukwabo wakozwe n'inzego zishinzwe umutekano nyuma y'aho abantu batari bake bo muri sange bari bamaze iminsi bibaza ibyo abo basore bakora aho bari bacumbitse bavuga yuko muri amwe mu mazu bari barimo muri sange wasangaga inzu imwe irimo abasore barenga batanu uyu muyobozi avuga yuko batari gukomeza kubana n'abantu biyita abahinzi kandi batabikora bigatuma bibaza ko izo nsoresore zishobora kwisanga mu bikorwa byo guhungabanya umutekano muri aka karere k'imisozi miremire kuzuye inyeshyamba z'abarundi ku ruhande rw'umuyobozi wa sosiyete sivile muri sange bernard kadogo wageze abo barundi bari bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi yo muri sange mbere y'uko bajyanwa kabunambo ahari ubuyobozi bukuru bw'ingabo za kongo zikorera mu kibaya cya rusizi yavuze yuko nubwo amatohoza ari gukorwa ku byo aba barundi bakora muri bo hari abavuga yuko basanzwe ari abahinzi abandi ari abubatsi yagize ati wale Barundi balinami, Barundi kwanza bo peke baviktimu balinionyesha kama hayo evo ni ba ni watumishi Barundi twavuga ni bambwiye yuko ari abakozi bo mu mirima abandi ari abamaso kandi bavuye Burundi baza gushaka ubuzima muri Kongo abashinzwe abinjira n'abasohoka muri Sange bavuga yuko Barundi batibaruje kandi binjiye muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko mu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zawo bamwe mu Barundi bakora imirimo y'ubumotari ubwubatsi ndetse n'imirimo y'umwungu bavuga yuko kenshi na kenshi bagenda bahutazwa n'inzego zishinzwe umutekano uko habayeho umukwabo nyinshi yo kwanda k'umuntu zaba bamva aho bamurundi we baho wewe genda iwanyu ibiki yamaze nko musako hoho ni hatari mwari habaye musako baraza binjiye mu nzu iwawe nubwo ufite ibyangombwa bashyikira baraba ko ufite agakese mu nzu niko batwara k'ifaranga ugize uravuga bashaka gutwara bakagufunga ngo nta byangombwa nta rushya ufite kuba muri kongo bakavuga ngo ni umurobere kuko twe ntitwajya kurwanira igihugu cyabo twazanwe no kurondera ubuzima kuko turabakorera bakaduhemba amafaranga yabo nk'uko naba abakongomani bariko bararondera ubuzima mu bindi bihugu bwana matabishi inyange marcial yavuze yuko abarundi bafashwe nta byangombwa bari bafite kandi nyuma y'amatohoza abashinzwe urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri kongo bazabasubiza iwabo i burundi twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'igisirikare muri aka karere kuri aba barundi bafunzwe ntibyadukundira muri iyi myaka ishize abarundi benshi baza gushaka ubuzima muri kongo nta byangombwa bafite abenshi bagenda bafungirwa mu magereza atandukanye bamwe bashinjwa kuba inyeshyamba zikorera mu kibaya cya rusizi ndetse no mu misozi miremire ya uvira mu gihe abandi nabo bafungwa bashinjwa ubujura vedasi ngabo ku bwaradijwi rya amerika uvira mutarakivuyeho mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuva sida yadutse imaze guhitana abantu barenga miliyoni mirongo itatu n'esheshatu ku isi yose iracyari icyorezo niyo mpamvu leta y'u rwanda ifatanije n'urugaga rw'abanduye virusi itera sida rrp plus batangije gahunda y'amezi atatu yo gukangurira abayigendana gufata imiti neza kugera ku rugero virusi itakigaragara mu maraso no ku buryo baba batacyanduza abandi mugenzi wacu eugenia mukankusi yabiganiyeho n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa rrp plus sage semafara umuyobozi wa rrp plus sylvie muneza na bamwe mu bagenerwabikorwa babana umwe agendana ubwandu undi atabufite na muganga simeo tuyishime ushinzwe kuvura no gukurikirana abafite virusi itera sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc muganga tuyishime aratangira asobanura iby'iyi gahunda kwipimisha kumenya uko hahagaze abantu baba batazi ko bagiye bahagaze ku byerekeranye na virusi itera sida rero abamaze kumenya ko bafite virusi itera sida nanone ntabwo ari kubimenya gusa ahubwo baba bagomba gukurikiza n'intambwe yindi yo kujya ku miti bifasha umuntu ufite virusi itera sida kugumana ubuzima bwe ameze neza bikamurinda ibyirinzi bitandukanye byatuma ubuzima bwe bubasha kujya mu kaga umwanya uwo ari wo wose bitewe n'uko virusi iri guca intege umubiri nk'uko dukunda kuba dushishikariza abantu dukurikirana muri rusange rero uko ubushakashatsi bugenda butandukanye bugenda bugaragara cyangwa se uko hagenda hagaragara byinshi mu kwita ku bantu abantu bagenda banoza ingamba zo gufasha abana baje gutera sida gukomeza kugira ubuzima bwiza hagenda habaho n'izindi ngamba zitekerezwa nziza zibafasha kurushaho gusigasira ubuzima bwiza cyangwa se no gukomeza gufata no gukomeza kugira no gukomeza kumera neza harimo gufata imiti neza nk'uko ubukangurambaga buri gukoreshwa bukenewe cyangwa se ngo abana bafite virusi itera sida bakenera kugira ngo barusheho kuba babasha kuguma kumera neza n'ubwo bafite virusi itera sida rbc ikigo cy'ubuzima rbc gishamikiye kuri minisiteri y'ubuzima birumvikana ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye ari muri uru rwego tubona yego madame semafara mu rugaga rw'abagendana ubwandu bwa virusi itera sida iyi gahunda mwe mwayakiriye mute iyi gahunda twarayakiriye neza cyane cyane cyane yuko yaje itanga yuko mu rwanda twari tugeze ahantu heza aho abafata imiti ya virusi itera sida mu rwanda bigaragara yuko abazi ko bayifite mirongo cyenda n'umunani ku ijana babo bari ku miti ariko noneho iyi nkuru yo kumva yuko ubushakashatsi bwagaragaje yuko hari ikigero umuntu afata imiti neza ku buryo ashobora kugera mu cya kigero aho virusi zigabanuka cyane mu maraso bigatuma agira amahirwe yo kutanduza abandi cyangwa se uwo babana badahuje ibisubizo ni amahirwe cyane kandi ni ibintu byiza cyane bituma hanagabanuka n'akato n'umuntu ukwiha akato cyangwa se abandi bamuha akato iyo ni inkuru nziza cyane ku bafite virusi itera sida mu rwanda ndetse no mu izahindura mu buryo abantu bitwaraga ni iki mwadusangiza cya mbere ni ukubanza gushima iyi gahunda iyi gahunda iradushimishije cyane bizatuma byibura abantu bafata imiti igabanya ubukana bwa sida bagira imbaraga zo kumva ko akamaro ko kubahiriza gahunda muganga yabahaye kunywa umuti neza ukanywera ku gihe ukanywa neza dushobore kugira imbaraga zikomeza kwiteza imbere ndetse ryahizwa n'akato ryakorerwaga mu miryango rikagabanuka muduteze amatwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ubwo se madamu muneza iyo musubije amaso inyuma nk'abari muri uru rugaga mubona mwari musanzwe mubona bafata imiti neza cyangwa hari abatayifataga mu buryo bukwiye byabaga biterwa n'iki n'iki baba barabaganirije mu by'ukuri muri iki gihe abantu bafari gufata imiti neza kuko twashyizeho gahunda y'uko y'ubukangurambaga ku buryo usanga muri buri centre de sante haba hari umuntu w'umukangurambaga w'urungano cyangwa uwo bita umupere dikateri ufite virusi itera sida ushinzwe gukurikirana abantu bafite virusi itera sida muri buri kagari kugira ngo amenye neza ibibazo bafite no kwibukiranya ko bagomba gufata umuti iyi gahunda rwose abafite virusi itera sida turiteguye gukomeza gukora ubukangurambaga yego dame damien nkawe ubana n'umuntu ugendana ubwandu bwa virusi itera sida wowe ari ntayo ufite ni akahe karusho wumva iyi gahunda ya leta igiye kuzanira cyangwa se kuzanira abandi nkawe icyo nashima ni uko yamfashije nkabyara umwana muzima udafite ubwandu nanjye nkaba ndi muzima umumaze igihe kingana iki ubana n'umugabo ufite ubwandu wowe utabufite umaranye imyaka itanu yego hamase damien wowe nk'umugabo ufite ubwandu bwa virusi itera sida iyi gahunda wowe ku giti cyawe ubona izakumarira iki ubona izafasha ite abandi nkawe
murakoze mutwara mbegamiye nk'uko mubivuze ni ukuvuga ngo iyi gahunda ikintu ikumarira cyangwa se no mu mibereho yayo ikumarira iyo ufashe imiti neza bituma virusi zitiyongera ahubwo zikagabanuka zikajya munsi ya makumyabiri ni ukuvuga ngo umudamu bitumanye imyaka itanu dutangira wa gatandatu kubera kwa gufata imiti neza no kuba wumvira gahunda za muganga bituma amadamu wanjye atabasha kwandura sida kandi yewe nifite ubu turi tubona ko uyu mwana wa kabiri urumva rero iyo nakurikiza gahunda zo kwambuka kandi nangira ngo nibura ya miti mifate neza ngo abanyure za virusi ntabwo byari kuba ari byiza aho rero niho hantu hatubereye heza cyane tufata iriya miti tukayifata neza iyo uyifata neza kandi ukahaguriza na gahunda za muganga ku buryo cyicaranduza zo kwa muganga rero kandi ukaba wumva neza wiyekuye ku buryo wiyakira ndetse ukabasha no kujya muri koperative nayo ikabasha kukwakira nawe ukiyakira ibyo bituma nawe miti inywa neza ku buryo ubwandu bwazo bikunze bugomba kugabanuka kandi kuko buragabanuka nkawe se nk'umugabo uba ufite ubwandu ukabana n'umuntu utabufite muri sosiyete mufatwa gute cyangwa se n'imbere y'uwo mwashakanye ingorane mukunze guhura nazo ni izihe ubu nta ngorane zikibaho kuko ni ukuvuga ngo dufite abakangurambaga batuba hafi kandi tukagira n'ibigo bigenda bituba hafi dushishikariza kuri iki kintu wowe ni ukuvuga ngo icyo ukora ni ugufata ni ukubahiriza gahunda za muganga ikindi cya kabiri ni ugufata ya miti yawe neza isaha uyinyweraho ukaba ariyo saha ugomba kuyinywereraho ikindi cya gatatu ntabwo ugomba kujya mu bintu bigenda by'ibiyobyabwenge cyangwa se bituma mbega utamenya ya saha ugomba gufatiraho imiti hanyuma iyo ufashe imiti rero neza haryo nakomeje kubwira yuko ugenda neza za minsi zose zikagabanuka ukagera munsi ya makumyabiri ariko mubwira ko iyo tumuhanye imyaka itanu ariko nk'isaha nta kibazo aragira kandi nanjye nta kibazo mfite rwose
noneho madame damie nk'umuntu udafite virusi itera sida kandi ukaba wanavuze ko wagize n'amahirwe yo kubyara umwana muzima ufashijwe na gahunda zitandukanye wowe ni izihe nama waha abandi tuvuge nk'abamama badukurikiye muri uyu mwanya
inama nabaha ngerageza gufasha umugabo wanjye nkamwibutsa isaha yo gufatiraho imiti nkamwibutsa isaha yo kujya kwa muganga kuzana imiti hanyuma nkamutegurira n'indyo yuzuye kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza abadamu rero nabagira inama yo kwiyakira kumva yuko ni ubuzima nk'ubundi iyo umugabo afashe imiti umudamu nta kintu aba reka mbe mbajije noneho muganga simeo tuyishime iyi gahunda watubwiye ko ari gahunda ije ifasha izindi zari zisanzwe ubu muri iki gihe izakorwa ku bahe bantu ikorerwe hehe dr tuyishime gukora kuri iyi gahunda yo gushishikariza abantu ko bafata imiti ikagabanya virusi ku buryo itagaragara mu maraso bapimye n'ibipimo dukoresha hano mu rwanda iraba iri gukoreshwa ku bigo nderabuzima bitatu muri kigali irimo gikondo health center hakaza konomu health center ndetse na remera health center ariko ibyo ngibyo ni nk'uburyo bw'umwihariko nyamara kandi buza bwunganira uburyo busanzweho bw'uko n'ubundi abantu dufite mu gihugu hose bari ku miti nubwo bisa nk'aho ari umwihariko kuri ibyo bigo bitatu kugira ngo tubikurikirane imikurikiranire bya hafi ariko kandi n'ibindi bigo bisanzwe bikoreramo bitanga serivisi zo gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida bizakomeza nk'uko bisanzwe duhereza abantu imiti tubashishikariza kuyifata neza tubahereza imiti igeze aho ihari kugira ngo barushaho ndetse n'izindi serivisi zo kubakangurira kuza gufata imiti ndetse no gukurikirana aho bagize ikibazo kugira ngo barusheho gukomeza kuba bagabanuka byagabanuka cyane mu maraso yabo uko bishoboka uko bishoboka kugeza n'aho bishobora kujya mu kigero kitagaragara ndetse n'icyo kitabwa yego
numva nanjye n'utanga igitekerezo yewe ndabona yuko iki kiza cya banyanganda sida je ni kuri ndabye ahantu mperereye ndabona ni ikibazo gikomeye cyane ubusambanyi mu bantu bwarabaye indasi ikintu mbona ni uko nk'igitekerezo cyanje ikintu mbona ni uko amaleta yoraba agashyiramo ingufu nyinshi cyane nk'uko bariko baritanga mu kurondera ingene iki kiza cya coronavirus cova mu isi ndabona ni uko ibihugu byoja hamwe bagashyira ingufu hamwe kabisa kugira haboneke z'umucanco rwa sida kabisa byofasha cyane rwose byofasha cyane abantu kuko ndabona ahantu isi igeze ubusambanyi bwabaye indara dr tuyishime iki gitekerezo cya matiyasi murakivugaho iki matiyasi rwose ni igitekerezo cyiza kandi mu by'ukuri cyumvikana kurwanya icyorezo mu by'ukuri bigira umumaro cyane iyo haboneka urukingo byongera imbaraga nyinshi cyane cyangwa se byongera ibifatika mu bijyanye no kwirinda kuko abantu iyo bafite urwo rukingo baba bavuga ngo batisanga muri icyo cyorezo ariko kandi ubushakashatsi buracyakomeza gukorwa hirya no hino bitandukanye mu bigo bitandukanye bikora ubushakashatsi no kuri virusi itera sida kugira ngo harebwe ko haboneka nibura urukingo rwabasha guhangana na virusi itera sida ariko ntabwo nyine ruraboneka ubushakashatsi buracyari gukorwa buracyagaragara ko hari intambwe zikiri gukorwa nyinshi ku buryo wenda igihe rizaba ryabonetse abantu tuzabimenyeshwa kandi ndetse na leta yaragerageje ko mu byapfuye amaleta yashyiramo imbaraga nyinshi mu bikorwa birumvikana ko leta zigenda zikora ibintu byinshi bitandukanye kugerageza gufasha abantu cyangwa se gukangurira abantu gukoresha serivisi zihari mu gihe urwo rukingo rwaba rutaraboneka kandi koko zikanaba nyine ziri hafi zibegereye ziboneka ku buryo bworoshye ku buryo umuntu atakenera ubwirinzi bwa virusi itera sida ngo abubure mu gihe icyo ari cyo cyose aba akeneye kuba yabukoresha kugira ngo ataza kuziramo kuba yakwandura virusi itera sida akongera nawe mu mubare w'abandi bakurikirana madame semafara wowe nk'umuyobozi nshingwabikorwa w'urugaga rw'abana n'ubwandu bwa virusi itera sida iki gitekerezo cya matiyasi wowe urakibona gute igitekerezo ni cyiza ariko ni inshingano ya buri wese guhagarika ubwandu busha bwa virusi itera sida uko abantu bakomeza gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ni uko nguko ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida bigenda byiyongera rero inama ngewe natanga ni uko buri wese amenya uko ahagaze byose dushobora kubifatanya kwirinda kumenya uko uhagaze no kumenya yuko ufite inshingano yo gufasha abandi no kurinda abandi kwandura virusi itera sida rero tukaba dushikariza abantu bose kumenya uko bahagaze hanyuma bagafata ingamba usanze afite virusi itera sida agafata umuti neza kugira ngo nawe agere mu cya kigero cy'aho virusi zigabanuka mu mubiri mu maraso kugira ngo atanduze abandi
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni diodone cyubahiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza